turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hano i washington muzindukanye na diana nininahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo abakenguza amateka bane nibo batorewe guhagararira intara ya kivu ya ruguru mu nama nkenguza amateka ya kongo muri abo batowe harimwo jacquemine shabani luku akomoka muri teritwari ya masisi uriya musore wacu witaga jacquemine luko shabani gutambuka kwe byabaye vraiment ikintu cyiza cyane twaracyishimiye kuko deja masisi nayo igize umuhagarikizi cyangwa se umuvugizi muri sena uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kivu ya ruguru yishimiye itorwa rya senateur luku muri nigeria abitwaje ibigwanisho bishe abanyagihugu umunani banyuruza ijana na mirongo itanu twabibateguriye mu intambara ya hamas na israel naho canada ishobora gutanga viza ibihumbi bitanu z'agategekanyo ku banyagihugu ba gaza bafise imiryango muri ico gihugu idonido ni mukanya reka duhere ku makuru hirya nino ku isi arimwo ayo narince ku masonga mu kanya ay'uno munsi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikiriza na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi
amakuru turahera mu burasirazuba bwo hagati aho igitero cy'indege za isirayeli cyakongeje umuriro wahitanye abantu mirongo ine na batanu bari mu mahema mu nkambi yo mu mujyi wa rafa mu ntara ya gaza abategetsi babivuze ejo ku wa mbere batakambira abayobozi ku isi nabo bahamagarira ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwategetse israeli guhagarika ibitero byayo imiryango y'abanyepalestina yihutiye kujya ku bitaro gutegura ishyingurwa ry'abayo nyuma y'igitero cyo mu ijoro ryo ku cyumweru cyatwitse amahema abantu bari bacumbitsemo igisirikare cya israeli kigerageza kurandura umutwe wa hamasi muri gaza cyavuze ko kirimo gukora iperereza ku makuru yatangajwe ko igitero cyagabwe ku bayobozi b'abarwanyi b'umutwe wa hamasi irafa cyateje inkongi y'umuriro minisitiri w'intebe wa israeli benjamin netanyahu ejo yavuze ko icyo gitero kitari kigambiriye kwica abasivili abarusimbutse bavuze ko imiryango yabo yiteguraga gusinzira ubwo igitero cyakubitaga ibice bituranye na tel al sultan aho abantu ibihumbi bacumbitse ni nyuma y'aho ingabo za israeli zitangiriye kwihimura ku butaka mu burasirazuba bwa rafa kuri ibi byumweru bibiri bishize abayobozi mu rwego rw'ubuzima muri gaza bavuze ko abarenga icya kabiri mu bapfuye bari abagore n'abana n'abageze mu zabukuru bongeyeho ko umubare w'abapfuye ushobora kuzamuka mu gihe hari abantu bafite ubushye bukomeye kanada yavuze ko ishobora gutanga viza bitanu z'agateganyo ku banyagaza bafite imiryango muri kanada ni muri porogaramu idasanzwe ku bantu baba mu ntara yogogojwe n'intambara bafite bene wabo muri kanada ibi ni mu rwego rwo kubategurira kuzava muri gaza mu bihe biri imbere igihe bizaba bishoboka uyu mubare uje wiyongera kuri viza igihumbi zatanzwe muri iyi porogaramu idasanzwe kuri gaza yatangajwe mu kwezi kwa cumi n'abiri nk'uko bigaragara mu itangazo rya minisiteri ishinzwe abinjira n'abasohoka iryo tangazo rivuga ko abantu benshi bagaragaje ubushake rigira riti mu gihe kuva muri gaza ubu bidashoboka ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka mark miller yakomeje agira ati muri uku kongera umubare tuzaba twiteguye gufasha abantu uko ibintu bizaba bihindutse uyu muminisitiri mbere yari yavuze ko kuva muri gaza biruhije cyane kandi ko byaterwa n'uko israel byemeye miller yavuze ko canada yasangiye n'abayobozi bo mu ntara ya gaza amazina y'abaturage baho batoranyijwe mu ijonjora rya mbere kugira ngo bazemererwe kuhasohoka uyu muyobozi yakomeje avuga ko israel na misiri bifite akamaro kanini mu bikorwa by'iyi porogaramu yo guhuriza imiryango muri canada abagabo bitwaje imbunda bateye imidugudu yitaruye yo muri nigeria rwagati bica abantu umunani bashimuta abagera mu ijana na mirongo itanu abayobozi ejo kuwa mbere babibwiye ibiro ntaramakuru bya faransa afp abagabye igitero bari ku mapikipiki biroshye mu mudugudu wa kushi muri leta ya nigeri mu ijoro ryo kuwa gatanu aho bishe abantu umunani bagafata bugwate ababarirwa mu ijana na mirongo itanu byavuzwe na guverineri waho aminu na jumu kuri uyu wa mbere uyu muyobozi yagize ati baje ku mapikipiki bagera mu ijana buri yose iriho abantu batatu nta butabazi bwabonetse mu gihe cy'amasaha atatu bari mu mudugudu amakuru aturuka muri onu yatanze umubare nk'uwo w'abagizwe ingwate mu gihe abashinzwe ubutabazi muri nigeria mu kigo sema bavuze ko abashimuswe bagera mu ijana najume wamaganira ubwo bushimusi ku mabandi yateye umudugudu ku wa gatanu ashinja ingabo zishinzwe umutekano za nigeria kuba zitabasha gukumira ibitero bihahora yagize ati abo bicanyi ubusanzwe baturuka muri leta ya kaduna bakajya gukorera mu ya nigeri bituranye bakongera bagasubira iwabo baje babarirwa mu magana kandi igitangaje ni uko abashinzwe umutekano batababona ubwo baba baza ikindi abaturage barabibamenyesha ntibagire icyo bakora igisirikare cya nigeria kivuga ko gihora gihanganye n'abagabo bafite imbunda mu karere kandi ko gitabara abashimuswe umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urasaba iperereza ku bwicanyi bwakurikiye kudeta yaburijwemo muri repubulika ya demokarasi ya kongo human rights watch irasaba kongo gukora iperereza ku bwicanyi burimo kwihanira ku bagerageje guhirika ubutegetsi muri kongo ku itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa gatanu icyo gihe abagabo bafite imbunda bateye urugo rwa minisitiri w'ubukungu mbere yo kwerekeza hafi y'ingoro y'igihugu aho perezida felix tshisekedi akorera umurwa mukuru w'igihugu kinshasa ibiro ntaramakuru bya faransa afp bivuga ko abantu bagera muri mirongo ine batawe muri yombi abandi bane baricwa iyo kudeta yayobowe na christian maranga umunyekongo ufite ubwenegihugu bwa amerika uri mu bishwe n'ingabo zishinzwe umutekano umuryango human rights watch uvuga ko ingabo zishinzwe umutekano zishe maranga mu buryo budasobanutse human rights watch ivuga ko yabonye videwo yafashwe n'abasirikare ba congo yerekana abavugwaho kuba baragize uruhare muri kudeta barundanywa bakarasirwa hafi y'ingoro y'igihugu ibihugu bitanu byo mu karere ka saheli biri mu myitozo ikomeye ya gisirikare mu burengerazuba bwa nigeri ibiro ntaramakuru bya faransa afp biravuga ko iyo myitozo ihuriwemo n'ingabo za burkina faso chadi mali nigeri na togo ibera ku kigo gitanga imyitozo ya gisirikare yihariye iyi myitozo ikubiyemo uburyo butandukanye bushobora kwifashishwa n'ibishobora gukorwa hagamijwe guhuza no gushimangira umubano n'abaturage bo mu karere iyi myitozo iteganyijwe gukorwa kuzageza tariki eshatu y'uku kwezi gutaha kwa gatandatu igaragaza icyiciro cya mbere cy'imyitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu bitanu mu karere akarere ka saheli kamaze imyaka karogogojwe n'abarwanya ubutegetsi bakorana n'umutwe wa al qaida n'umutwe wa leta ya kisilamu
arakoze mugenzi wacu hejuru ni mukankusi kuri aya makuru yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru tuyahereye kuri ubutungane bwo mu burundi alain guillaume bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi yaraye yasubiye kurenguka imbere y'ubutungane urubanza rwiwe rwaburanishirijwe mu bohero apfungiwemwo igitega biciye mu gisata gisubiramwo imanza muri sentare ntahinyuzwa mu vyo yagirizwa harimo guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye no guhakwa gutembagaza ubutegetsi bw'uwo mujenerali basangiye ishamba inkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda hari harengukijwe bane mu ntara y'Icese uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Arengiyome Bunyoni Colonel de Police Bafumukeko Destino Samuel Uwamahoro Desire na Niyonsaba Kome babiri ba mbere bakaba ari bo bumvirijwe kuri uyu wa mbere urubanza rwatanguye igihe c'isaha zine z'umusase ruja guhagarikwa isaha zitanu n'igice abagiye kugumviriza ntibari bari kuri buriwe kwinjirana ikintu icyo ari cyo cyose yaba telefone cyangwa icyo cyose umuntu ashobora kwandika ko acinjira arenga iyome bunyoni yabanje kuramutsa abari bicaye imbere hanyuma aricara aca baraganira n'umushingwamanza wiwe Placide Gatoto yaba uwagirizwa yaba umwagiriza bombi bari barunguruje urubanza mu gisata cy'iyungururizo ca sentare ntayinyuzwa uwirongoye Emmanuel Gateretse akaba ariwe yagirije bunyoni arenga iyome muri urwo rubanza mu kunguruza urubanza uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asigura ko atashimye urubanza yakatiwe rwo kwakwa amatungo yiwe yose agizwe n'amazu arenga amajana atanu hamwe n'imiduga mirongo itanu n'itatu Emmanuel Gateretse nawe arongoye sentare Ntahinyuzwa asigura ko mu rubanza rwa mbere sentare itatse amatungo bunyoni kandi itigeze yaha agaciro kugira ngo uwagirizwa akurikiranwe n'ingingo ya mirongo itanu n'umunani ihana bagirizwa kurya ibiturire hamwe n'ibyaha bibikomoka ko ku cyaha cya mbere cy'amatungo adasi yasiguritse bunyoni yagirizwa afashijwe n'umushingwamanza wiwe bireguye bavuga ko igihe yashikirizwa amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere yari yayerekanye nk'uko amategeko abisaba ayo yandi bamwagiriza nayo yaronse mu gihe yamaze ari umushikiranganje wa mbere hari n'ayandi matungo yari afise ariko ibyayo bitari bwatungane umushikirizamanza Emmanuel Gateretse ntiyanyuzwe kuko yaciye agira ati Bunyoni igihe yagenwa kuba umushikiranganje wa mbere niyerekanye amatungo yiwe yose amwe yarayanyegeje n'impaka kuko yari amatungo yaronse bidaciye mu mategeko ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi umushikirizamanza yagirije arengiyome bunyoni ko vyemezwa n'ubutumwa bandikiraniye n'uwahoze ari umumenyeshamakuru wa RPA Bob Rugurika amafaranga yahaye Uwamahoro Desire kugira bafashanye Uwamahoro nawe akaba yaciye ayahamwo bapfumukeko samuel destino kugira ngo babandanye integuro yo gutembagaza ubutegetsi bunyoni aragirizwa kandi inama zo mu ibanga zakorewe imuhiri we muri uwo mugambi mu kwiregura bunyoni arenga iyome n'umushingwamanza wiwe basiguye ko yarondeye bobo rugurika nk'umumenyeshamakuru kandi ku neza y'igihugu amusaba gutohoza ku mazina y'abategetsi b'abarundi bashobora gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu ubwo ubutumwa bunyoni yarungikiye rugurika ntabuhakana kuko bwari bufobetse aho yanditse avuga ko agomba ashira utuvuta dukeyi mu moteri ya rugurika kugira ngo ashobore kuzunguruka ni ukuvuga ashobore gushika aho yoronderera ayo makuru ku kibazo ce catumye bunyoni avugana n'uwagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yishuye ko mu gihe yari akiri intwazangabo mu gipolisi yari afise uburenganzira bwo kuronderera amakuru ahashoboka hose n'aho hoba ku mwansi nayo inama yagirizwa zo gutembagaza ubutegetsi yishuye ko bariko barategura umugambi wo gushinga imanganzine iranguza imiti insiguro itanyuze umushikirizamanza ku caha co kurondera inyungu z'umurengera bunyoni yagirijwe gupangisha inzu yiwe n'ubushikiranganji bw'umutekano yari arongoye nawe ati jewe nta bubasha nta n'uruhara nabigizemwo kuko amasezerano yatewe kw'igikumu n'umushikiranganji wanje ajejwe inyubako za leta n'ubutunzi hamwe n'umukenyezi wanje naho nyine umushikirizamanza ntiyanyuzwe kuko yagize ati inzu yari y'umuryango wa bunyoni ku caha kigira kane co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu yagirijwe ko yabitse amafaranga muhiriwe harimwo na mvamakungu akaja arayatanga uko ashaka kandi yategerezwa gukurikiza amategeko uwagirijwe icaha nawe ati nta tegeko na rimwe ririho ritubuza gutunga amahera muhira ayo bari bafise muhira nayo intega bizoza kandi n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati umunwa uronka ico ufungura umufuko nawo uronka amafaranga umushikirizamanza ati uko kuyatunga muhira byatumye ibanki nkuru y'igihugu idashobora gukurikirana neza ihanahanwa ry'ayo mahera mvamakungu bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu ku caha ca gatanu co gutunga ibigwanisho bicira umuriro ata burenganzira abifitiye arenga iyome bunyoni yasabye ko ibigwanisho byafashwe mu gihe c'isakwa byo kwerekanwa mu ntayicese nk'icemeza umushikirizamanza nawe ati niwibuke ko icegeranyo c'ibigwanisho byatowe iwawe mwagiteyeko umukono n'umugore n'abana bawe bunyoni nawe ati nasinye kuko bariko barangira ko iterabwoba mbere n'ico cegeranyo gikugwe muri dosiye yanje ico umushikirizamanza akaba yabandanije avyiyamiriza mu mwiherero bunyoni yireguye ku caha co kugomba kugandagura umukuru w'igihugu no gutyoza inzego za leta ariko uwagirizwa ivyo vyaha yashaka ko yiregura mu ntayicese uwundi yumvirijwe na sentare ntibapfumukeko destino samweli yinjiye mu kibanza c'iburaniro ashwashwanutse araramutsa abari baje kumviriza urubanza ati amahoro mwese mu kirundi yongera arabaramutsa mu ndamutso y'abayisilamu yabanje gusaba ashimitse ko hobanza hagakosogwa amakosa yigaragaje mu rubanza rwa mbere sentare yemeye ko mu cegeranyo c'urubanza bashizemwo ko izovyihweza ariko ko urubanza rubanza ruburanwa uko rwungurujwe yagirijwe kumena amabanga y'akazi no gushaka gutembagaza ubutegetsi nubwo atarabyifuza kandi inyuma y'umwanya utari muto yahavuye yemera ko urubanza ruja mu idonido yireguye avuga ko atumva uko ugeneye ukwagirizwa ibyo byaha kuko mu gihe yariko arakogwa kw'amatohoza nabyo yigeze abitohozwako umushikirizamanza nawe ati ntitwatohoje ku caha twatohoje ku nyifato zagiye zirabaranga imbere yo gukora icaha barahava bagiha izina n'agashavu kenshi bapfa umukeko yagize ati uwuri karanyagiriza si we ati nibaza ko ibindi ko ndagirizwa babitamitswe n'umuyobozi mwishikira mu iperereza uwitwa emmanuel ndayiziga kuko twari dusanzwe dufitaniye amatati kandi yaguma ahiga ko azonkorera ikibi ati sinumva ukugene dusa dusangiye urubanza na bunyoni tutigeze tuvugana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nubwo namusabye umubonano inshuro zitatu ariko ntawume ati wabwiye bunyoni ko bagomba kumusaka si jewe nibaronderera ahandi kuko nari mu karuhuko k'iminsi icumi muri ico gihe Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abasenatori bane aribo batorewe guhagararira intara ya Kivu ya ruguru mu nama nkenguzamateka ya Kongo ni nyuma y'amatora yabaye kwa Mungu mu gisagara ca Goma inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jimmy Shukurani bakomera ni amatora yari ayobowe n'umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara y'ikivu ya ruguru bwana binshuti seninga robert ubusanzwe muri iki gihugu abadepite batowe ku rwego rw'intara nibo batora abasenateri uko buri manda ishize kimwe n'abadepite ndetse n'abandi bakora mu bigo bitandukanye bya leta abasenateri nabo bagira manda y'imyaka itanu abadepite mirongo ine n'umunani bose bagize inteko ishinga amategeko y'intara bose bari bitabiriye amatora ku bwinshi mu cyumba cy'inama bedegel asanzwe hakorerwa ibikorwa by'iyi nteko intara y'ikivu ya ruguru ihagararijwe n'abasenateri bane gusa muri sena abatowe kuri iyi nshuro barimo senateri jacquemain shabani luko wo mu ishyaka udps rya perezida felix tshisekedi vunabandi kanyamihigo celestin watanze kandidatire yari umukandida wigenga mu mbere macozi papi na bwana kasereka katokolo jean marie aba bose uko ari bane baturuka mu mashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa tshisekedi nyuma y'aya matora ijwi rya amerika yavuganye n'abaturage batandukanye bo mu mujyi wa goma hari icyo biteze kuri aba basenateri batowe kuri iyi nshuro ifite umunezero kuko uzi neza ko abasenatere bari mu bantu bashinga amategeko mu repubulika iharanira demokarasi ya kongo intara ya kivu amajyaruguru ifite ibibazo byinshi cyane cyane cyane ibibazo by'umutekano ifite icyizere ko abanyasenateri bose bazogishyira imbere kuko twebwe abanyagihugu mu kivu amajyaruguru dushaka umutekano mu basenateri batowe twavuganye na bwana celestin vunabandi kanyamihigo watsinze amatora n'amajwi atandatu uyu munyapolitiki ukomoka muri teritwari ya rucuru wahoze ari n'umusenateri muri manda ishize hari ibyo ateganya gukora muri iyi manda dusubiye muri sena kubera ko hari ibibazo byinshi twatangije muri manda ishize kugeza ubu ngubu tutarabonera umuti ibyo ntibivuze ko tutakoze akazi kacu neza nk'abasenateri ahubwo ko igihe cyo kubisubiza ku ruhande rwa guverinema kitaragera muri ibyo bibazo harimo umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo ako ni akazi twatangije kuva twagera muri sena ubu rero kuba dutowe tugiye gukomeza kugeza ubwo ikibazo cy'umutekano kizabonerwa umuti kandi tuzakora byinshi kuko tugifite imbaraga zo gukorera igihugu ndetse na leta abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa kongo bo bavuga ko kugeza ubu icyaba abasenateri bategerejweho kurusha ibindi ari ugushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo ndetse no kwita ku mpunzi zo mu teritwari ya rucuru na masisi uyu ni bwana erike mushayuma sangara wo mu ishyaka asen mu ntara y'ikivu ya ruguru igikenewe kugeza ubu kurusha ibindi byose mu baturage b'abakongomani ni umutekano aba basenateri icyo tubitezeho ni ugukora ibishoboka byose kugira umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa kongo nta kindi dukeneye uretse umutekano bamwe mu bahagarariye amashyirahamwe ya za sosiyete sivile mu teritwari ya rujuru na masisi bo bashimishijwe no kubona uduce twabo nubwo turimo intambara ariko twashoboye gutambutsa bo kuduhagararira muri sena muri bo amajwi ya rubanda rugufi yabagiye kumvikana birenze uko byari byifashe uyu ni bwana felix hakizimana habifura wavuganye n'ijwi ry'amerika mu batambutse bane bagomba guhagarikira eh, noro kivu harimo n'umusenateri w'imasisi twebwe nk'abasore nk'urubyiruko rw'imasisi mwe twifuzaga ni uko urabona nk'akarere ka masisi kuja iwarikare kare karibagiranye ni uko kabumye kugira umusenateri wagombye kukavugira rero uriya musore wacu witaga jacquemene lukoshabani gutambuka kwe byabaye vraiment ikintu cyiza cyane twaracyishimiye kuko deja masisi nayo igize umuhagarikizi cyangwa se umuvugizi muri sena aya matora y'abasenateri mu ntara ya kivu ya ruguru abaye mu gihe hashize iminsi mike gusa bwana vital kamere umunyapolitiki ukomoka mu burasirazuba bw'igihugu atorewe kuyobora inteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu ni mu gihe kandi mu teritwari za masisi na rucuru hasubitswe ibikorwa by'amatora kubera impamvu z'umutekano muke uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za kongo faridesi n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu umutwe urwanya leta ya kinshasa ibyo byateye komisiyo y'amatora seni guha umwanya abadepite batowe muri izi teritwari zombi gukomeza akazi kabo mu gihe hagishakishwa igisubizo kirambye ku mutekano muke ubarizwa mu bice bakomokamo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu gisata c'impunzi mbwihe leta ya tanzania iriko iratunganya imigambi yayo yo gutahukana impunzi zose z'abarundi amaganya ni yose kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu umenyesha amakuru james jovin yabagendeye iyi ni inshuro igira gatatu mpunga yatanguye guhunga nkiri muto ivyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abayobozi ba leta ya tanzaniya baheruka gusura inkambi za nduta na nyarugusu mu kugabisha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya kugira zitahe mu gihe basigaye bababwiza ukuri ku mugaragaro yuko bazokwirukana impunzi zose z'abarundi hatarenze uyu mwaka turimo bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko bamaze guhunga inshuro zirenga zitatu kandi mu bihugu birimwo mu Rwanda mu Bugande no muri Tanzania biturutse ku bibazo binyuranye bagiye barahura nabyo iyi ni inshuro igira gatatu mpunga natanguye guhunga nkiri muto ndahunguka ijana na gatatu byitwa yuko habonetse by'amahoro nsubira guhunga mpungira mu rwanda ijana na gatatu nyene none ijana na gatanu ngarutse none ubu nasubiye guhunga kandi ubu inshuro izigira gatatu mbere tuguma duhunga ntitwicara nicaye ngira ngo naturiye ntirutswe ku mbongera mu rwagati mpava biranga hari abantu bakuriye mu nkambi kuva mu mirongo icenda bavukiyeyo irindwi na kabiri batazi ba sekuru base aho bari bavukiye hari ababuze abavyeyi bivanye n'impamvu kanaka ugaca usanga ngo yishwe na banaka wagira urabaza ngo barya ngo nta kamaro niyo mpamvu rero mbona bitugora cane gose leta y'igihugu ca tanzaniya ifatanije n'iy'uburundi hafi buri mwaka zirakora inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi gutaha ibyo bihugu bivuga ko bikeneye kubona impunzi zose zotahuka gusa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ine biboneka ko ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu izoshigwa mu ngiro nyuma y'inama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya tanzania generali jacob john mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam mu kwezi kwa mbere iyo nama yari igamije guhamagarira leta gutahukana impunzi z'abarundi n'abagishakisha ubuhungiro bose ku nguvu mu gihe bamwe muri bo bagirizwa kudurumbanya umutekano no gushakisha ubwenegihugu mu gihugu cya tanzania binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko naho biri uko impunzi ku bwazo zisanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe umwe kuko buri wese afise ico yahunze gituma tokwihutira gutahuka nino saha baduhiga bufuni na buhoro none umunsi jewe nibampungura ngiye mu burundi nzoca nza kubaho gute nzoca nshikira hehe konzi iyo leta naho woyitura utari mu mugambwe badashobora kukumviriza mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko ata mutekano uhari ntibatubwiye ngo nimuhunge twabonye ivyo bariko barakora ko atari vyiza turiruka turahunga kubera ata mutekano uhari mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kurya twijanye abarongozi b'ishami rya onu rishinzwe impunzi haseri hafi iminsi yose nabo baritabira inama zo guhimiriza impunzi gutaha naho bazi neza ko leta ya tanzaniya iri kweronyanga agateka k'impunzi nta ntege bafise zo kugabisha abategetsi b'igihugu kiretse gushimira akigoro bagize mu gutanga indaro
ndashimiye uburongozi bwa tanzaniya bwo bwahaye indaro impunzi va umugambi wo gutahukana abavyishakiye utanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi haramaze gutaha impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo umunani mu bitigiri bitangwa na kanseri ikibazo ni uko hari abahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bagenda barahura navyo cyane cyane ibijyanye n'umutekano wabo kubw'iyo mpamvu basaba ko leta ya tanzaniya n'uburundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose mu gutahukana impunzi kuva mu gihugu cya tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kanya turasezerana ariko imbere yaho inkuru imwe ivugwa mu gisata c'ibidukikije amafaranga ibihugu bitunze biha ibikenye mu rwego rwo kubifasha kurwanya ihindagurika ry'ibihe no guhangana naryo birayisubirana vya nk'ibikunde thomas kamirindi yaduteguriye inkuru ibisigura muri afurika imishinga y'abikorera ku giti cyabo ifite uruhare mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe imaze gushora amadolari arenga miliyari eshatu na miliyoni magana ane kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda aracyari kure cyane ariko yakenewe agera ku madolari miliyari magana abiri na mirongo irindwi na zirindwi kugira ngo afurika yuzuze inshingano yiyemeje kugera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu aya mafaranga ava mu bihugu bikize byemera ko ari byo bifite uruhare runini cyane mu byangiza umwuka ikirere n'ibidukikije naho ibikennye byo ku isi yose muri rusange byo bibifitemo uruhare ruto cyane nyamara bikagira ingaruka zikomeye z'ihindagurika ry'ibihe izi ngaruka zirimo amapfa agenda yiyongera n'imyuzure ihora ica agati n'amabuye mu bihumbi bibiri n'icyenda ibihugu bikize byiyemeje guha ibikennye byo ku isi yose amadolari miliyari ijana buri mwaka kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugira ngo biyashore mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe byarongeye bibishimangira mu masezerano mpuzamahanga yavuye mu nama y'i Paris mu bufaransa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Reuters ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza yafatanyije n'umuryango udaharanira inyungu w'abanyamakuru witwa Big Local News wo muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga Stanford Stanford University yo muri leta ya California mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika barabicukumbura ku buryo bwimbitse basanze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibihugu bikize byaratanze amadolari miliyari magana atatu na mirongo itanu n'eshatu muri byo bine biri ku isonga ni ubuyapani ubufaransa ubudage na leta zunze ubumwe za amerika igice kinini cy'aya mafaranga mirongo itanu n'ane ku ijana yagiye ari amadeni ibihugu bikennye bigomba kwishyura n'inyungu zo ku masoko asanzwe y'imari aho kuba inkunga y'ubuntu inguzanyo zishyurwa n'inyungu ntoya zidakanganye cyangwa se zishyurwa nta nyungu zigiyeho uretse ibyo amasezerano y'izi nguzanyo ategeka ibihugu bizifashe kugura ibikoresho mu bihugu bizitanze no gukoresha mu mishinga inguzanyo zagenewe ibigo n'abantu bakomoka mu bihugu bizitanze ibihugu bikize bibikora bivuga ko ari ngombwa kubera ko ibihugu bikennye biba bidafite ubumenyi buhagije bwo gutunganya imishinga no kuyishyira mu bikorwa naho ababisesengura bakavuga ko atari byiza kuko bidafasha ibihugu bikennye guteza imbere ikoranabuhanga ryo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ibi byose nibyo byerekana ukuntu ibihugu bikize byisubiza amafaranga yabyo ahubwo ibihugu bikennye bikagenda birushaho gukena kandi byitwa ngo birafashwa urugero amadolari miliyari icumi na miliyoni magana umunani y'inguzanyo zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ubuyapani bwatanze yasubiyeyo ku buhe buryo bwagiranye na filipine amasezerano yo kuyiha inguzanyo zo gukora gari ya moshi zikoresha amashanyarazi n'imihanda yazo muri aya masezerano ubuyapani bwategekaga filipine kugura ibikoresho mu buyapani nyine no kuzana kuzikora gukora rero gari ya moshi ibigo byaho nka sumitomo cor na japan transport engineering company andres mogro wahoze ari umuyobozi w'ikigo cyo kurwanya ihindagurika ry'ibihe mu gihugu cya equateur muri amerika y'epfo n'intumwa mu mishyikirano yavuyemo amasezerano y'i paris yabwiye reuters na big local news ati ibihugu bikennye byugarijwe n'ikibazo cy'andi madeni y'ubundi bwoko ngo ni imari yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ntibyakagombye kwirengera ibibazo biterwa n'ibihugu bikize nibyo byangiza ikirere Liane Shalatek umuyobozi w'ishami ry'i Washington DC ry'ikigo giharanira kurengera ibidukikije cyo mu Budage cyitwa Heinrich Boll Foundation ati nta kumiro rwose amafaranga yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe akwiye kujya mu byo ibihugu bikennye bikeneye ku isonga ntakwiye kuba ubucuruzi naho rachel kite wahoze ari intumwa yihariye ya banki y'isi yose mu by'ihindagurika by'ibihe ati uburyo bikorwa bicukura urwobo kurushaho twari dukwiye ahubwo kuvuga tuti turekeraho gucukura urwobo kurushaho ahubwo tugiye kubakura ikuzimu tubajyane ibuntu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nino ngaha duce dusozera amakuru yacu ya mbere n'ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo kuri mikro mwari mwazindukanye na diana nininahazwe